mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimimana nongeye kubasuhuza mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi ry'amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga makumyabiri n'itanu mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye kubumva ni ukubaruhura iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima murumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka mirongo itatu hari n'umaze mirongo ine n'itatu atarashobora kumenya ko uwo yabwiwe ko ari papa we ari we koko muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we igoma bahageze bavuye ku gisenyi ikiganiro agasaro kaburaga n'ihuriro ry'ineza ku ijwi ry'amerika
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfasoni w'umurundikazi felicite ntirampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'ububirigi dore hashize imyaka mirongo itatu yatubwiye ko yitwa dr jean bosco kaberuka seta ametse ariko aragira sante pibike yarasanzwe ari umumetse generaliste avuye mu rwanda hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru ku babikira batumva igifaransa muri kominota narinuyemo nuko yamenye ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi icyo wakoraga kirazwi uwo muntu mwabyaranye yitwa nde yitwa kaberuka dogiteri kaberuka jean bosco akaba atuye hehe magingo aya ubu ntabyo nzi narashakishije kuri facebook ndashakisha ndabura ari mu rwanda mugabo uko biba kose ari mu rwanda urumva ko haciye imyaka myinshi yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazi aho abarizwa dr jean bosco kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i kigali aho akorera
Allô wi dr kaberuka
Mwaramutse.
mwaramutse mwaramutse amakuru yanyu
Muraho neza?
nari mbahamagaye nitwa venuste nshimiyimana Mm.
ndi umunyamakuru ku ijwi rya amerika Mhm.
Eh, hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye ngo nzabasuhuze Eh.
Mm, hari umudamu witwa felicite ntirampeba yarambwiye ngo nzabasuhuze Felicite ntirampeba.
yego Eh.
Muramu- muramwibuka Oya ntabwo mwibuka.
yahoze yiga amverise mu bubirigi Eh.
igihe namwe mwa- mwari muhari mukora mm, sante publique Eh.
uwo yakoraga medisine tropicale n'umurundikazi Eh ntabwo muzi.
ntabwo muzi Eh komeza mu- komeza mubwire. ye.
ntabwo mwibuka yari umubikira Eh.
mwajyaga mujya kubigisha amverise mubigisha igifaransa Yigisha igifaransa? Eh nje ko nigaga se.
Mm.
Yo narigaga ataba nigishaga. Eh mirongo icyenda rya verite maze namaze amezi atatu.
yego
Eh.
nicyo gihe rwose yambwiye ko mwahuriye amverise Mm.
yambwiye ko mwahuriye amverise hanyuma arambwira ati uzamusuhuze cyane Mm.
ati rwose ati byanshimisha nshoboye kumuvugisha Mm. Sinzi ubwo nyine namubonye ariko hashize igihe kirekire Mm.
Eh, njya ni- narigaga namaze na mbere sante pibulike sesa niko yambwiye nawe
yego Mm, yarambwiye ati rwose yari ahari yiga sante publique ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya medicine tropicale Ya- yari avuye i roma icyo gihe ntabwo mbizi neza kuko twaje tuvugana we cyane ko nyirirwa namubonye kuko mfite Eh, cyane cyane ko ntabwo twiganye Yego.
se narigaga hanyuma se mwaba mwifuza kumu- kumuvugisha nshoboye kubashyiraho kontakiti mwa- mwakwemera kumuvugisha mperuka kera cyane nawe ntimuka neza nta kontakiti ziri twagiranye Mm, ndabona umubikira a- ari abantu benshi aho ngaho yego Eh, ariko pa- si- nta kontakiti twagiranye sinzi niba ari ngombwa none se hari hari ikintu yambwiye Mm.
hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro agasaro ka buraga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho Mm.
arambwira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yaruye ambereye imfura ati twarakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye gukundana gukundana no Mm, gukundana no mm, ushobora kuba namubonye da pasaje ndaho ngaho anverisi mm, aho gukundana nta mwanya yari mfite namaze amezi eh, angahe atatu mm,
Mm. kandi aho twiganaga mm,
eh, ushobora kuba namubonye umubikira se posible mm.
Eh, no gukundana no hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gitoya twamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa jean sebastien ufite imyaka mirongo itatu Mm.
ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi Ah, Eh, ni umusore ati wamumbwirira ko rwose ari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana batanu mfite n'abandi ndera atari ko umwana we arashaka kumubona
mm.
Mm, uwo mwana w'umuhungu rero yitwa jean sebastien mfite amafoto ye eh, Mm.
na yaguhuka mureba ni umusore mwiza u- ushaka kukubona kumbona genda i kigali Iyi ndabizi kuri i Kigali ya- ya- Mm.
yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi Mm, Eh, uzi ayo mezi kandi nawe umudamu ashobora kuba ya- akiyibuka mm.
yaza akamureba yaza akagusuhuza Eh, nta kibazo Mm.
nkamureba kwa kuko ntabwo muzi nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere Eh, namaze amezi atatu gusa Mm, mpita ntaha ngaruka ku kazi yego Eh, birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko yahise asubira mu burundi kugira ngo ashobore ku- kubyara hanyuma agaruke mu bubirigi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa eh, eh, hanyuma yaje gutaha mu burundi nyuma ariko yaje akomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana wumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ninde mm, hanyuma rero eh, ndamubwira nti rwose nzagufasha nzagushakira uwo dutore kaberuka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana byamushimisha eh, ndi i kigali ndi i kigali yego Eh, none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu wawe azaguhamagare muganire rero kuganira tutanaborebana rero tipage ntabwo nzamubwira azaze i Kigali eh, hanyuma ah, ah, tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane Ibi nibyo byoroshye kandi nyabyo ni ibyo ngibyo kuvugana n'umuntu mutaziranye nabwo sinzi sinzi ibijyanye icyo bitanga ariko aje akandeba akashakisha ubwo twavugana yego tuzamurangira aho muri hanyuma muganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka mirongo itatu u- urumva umeze ute ntacyo mbivuzeho yego kandi mbabwiye ko nabaze iyo iyo minsi mikeya gusa Mm, ubwo nzabijera nimubona nzabitekerezaho mm.
Eh, ko ntabwo muzi yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha ntabwo ari ngombwa ni kera cyane nta n'ubucuti twagiranye bwari ubucuti bwihuta birumvikana Eh, ntabwo twiganaga deja Mm, niba yari yarigaga sinzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka mm, bagoma gutya yego Eh, ndumva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona jean sebastien nawe ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza akakwibuka neza ariko ko icyo yifuza ari uko umwana yamenya se ibindi ndumva atari ngombwa icyangombwa ni uko uzabona umuhungu wawe yego nyine tuzabijera nyine tubibona yego kurangi mfite umuryango mfite abana bangahe batanu oh ni byiza cyane Mm.
Mm, arakuze ameze neza ni umugabo icyo ashaka gusa ni ni cya kintu cya compliment psychologique ni ikintu cyo kongera ku bumuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yumve ko afite se nawe ajya ajya mu bandi avuga ati mfite papa ndamuzi ndaramubonye kandi eh, kukugeraho umubyeyi nizo bizamutera ishema ubwo tuzabireba tuzabireba none se nabo ntabapfa no kumwakira gutya eh?
Mm, Eh, cyane cyane ntabwo muzi ditu mm.
Mm.
ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye koko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya bya diyeni bikoreshwa kugira ngo we wemeze koko ko umwana ari uwawe icyo gihe ntawamugutsindira nk'uko mubona nka murabukwa azaza azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha oya ibizamini byose bimaze gukorwa Mm.
iyi niyo bamubaza ndi butazi hagomba gukorwa Agomba ibizamini nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afite mfitanye isano na kanaka sibyo si ko mubizi namwe se yego Eh, Mm. tuzabikora kugira ngo bi- bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma eh, nyuma yaho eh, dusanzwe tubikora ni ibintu tumenyereye hano ku ijwi ry'amerika turabikorera abana benshi ba- bashaka ababyeyi tu- n'ikigali aho ngaho hari ikigo kibikora eh, ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma ah, umwana akamenya se n'umubyeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane yego Dr Kaberuka ndagushimiye cyane kuri kano kanya ah, umpaye ni hano mu kiganiro agasaro ka buraga ndizera ko muzajya mucyumva ah, nimubona akanya ku cyumweru kiba ari saa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muzajye mucyumva ni ikiganiro ki- gihuza abantu kirimo imitima gitera ineza ngenda abashimiye nanjye umunsi mwiza namwe
agasaro ka buraga
Dr Jean Bosco Kabiruka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sebastien afite imyaka mirongo itatu atuye mu bigi naramuhamagaye turaganira atangira ambwira icyatumye ashaka papa we Bah, parce que c'est quelque chose, euh, en fait, dans le développement de chaque être humain. Des...
kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe n'aho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza Dans la vie de, de, de- de- du développement de chaque être humain. Et, euh, et c'est pour ça que niyo mpamvu nari nasabye ko uwamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya quelqu'un avait des nouvelles, bah, ça m'aurait plu de savoir euh, ce qu'il en était.
ubu se ko umaze kumenya ko ufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva umeze ute Bah, c'est quelque chose, euh, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
ni inkuru ishimishije cyane nayakiriye nk'inkuru ishamaje ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabyifatamo niko Je mbibona pense que je me positionne par rapport à tout ça. hein. C'est- Je pense que c'est clair et certain.
E, papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu rwanda guhura na papa wawe Bah, c'est quelque chose que j'envisage, bien sûr. C'est quelque chose. euh, ni ikintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba abishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi Exactement ce qu'il en est, si ça, s'il en a envie. Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi. Hein.
jean sebastien nkwifurije amahirwe Bah, c'est gentil.
ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye C'est vraiment super.
mama wa jean sebastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka mirongo itatu ataravugana n'uwo bamubyaranye yamenye ko namubonye abyakirana ibyishimo ndanezerewe cyane ni ukuri ndanezerewe mu by'umwihariko ndanezerewe ko yashoboye kuboneka kuko cyari icyifuzo nari mfise igihe kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu rero ndabikengurutse namwe ndabakengurukiye cyane wumvise mu kiganiro aho eh, Dr ah, Jean Bosco Kaberuka avuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona ah, wumvise ko eh, na Jean Sebastien nawe avuga ko yiteguye kujya i Kigali kureba uwo yita papa we mbese uzamuherekeza yego yego mbe nzomuherekeza ndabyifuza cyane nzomuherekeza yego kugira ngo nshobore no kumuremesha yego na jewe nshobora kumugurisha imyaka mirongo itatu yose nshobore kumubona ndanamukengurukire cyane ko yemeye kubona n'umwana we wo kwakira umwana wiwe hari akantu yavuze agira ati "Eh, ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we ati niko bigenda Eh, icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye
ndagishyigikiye cyane ni byiza gutyo ntihabe n'amakenga na makeya mu mpande zose ni byiza ko ico- ko ico exa- ko iyo egizame ibaho gutyo eh, umwana na se bishi- bishimane mbese madamu felicite ntirambeba ndagushimye cyane kuba yego warizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo ni imyaka mirongo itatu imyaka mirongo itatu nagumye ndabisengera ndasenga ndizera none iki eh, ibisisho byanje imana yarabyumvise Ira- iraba- irabaca ko umubyeyi arashoboye kuboneka murakoze cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerera imana ubwo duherukana wambwiraga yuko ufite abana ugenda utoragura aho ba nyina babataye ukabarera Eh, hari uheruka gutora muri iyi minsi yego muri iyi minsi araciye hafi indwi Nara- naratoye umwana w'umwaka n'amezi atandatu nibyo mwiza cyane umwana w'umuhungu mwiza cyane Oh, yitwa nde Eh, ababyeyi byarabagoye yitwa irumva kingi shalom imana imukomeze kandi nawe igukomeze ukomeze uyirerere urerera n'uburundi yego murakoze cyane namwe mukomeze guhezagirwa cyane kandi ndabashimiye no kuri bimwe by'imvamutima urakoze cyane yego mwe murakoze namwe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona nabibabwiraga mu iriburiro ry'ikiganiro umugabo w'imyaka mirongo ine n'itatu yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko bakamenya sekuru yitwa iyakaremye diodone ari mu karere ka gasabo umurenge wa remera akagari ka nyabutarama umudugudu wa kibiraro ya mbere ubundi navutse muri mirongo irindwi n'umunani hanyuma ikibazo cyabayeho mama wanjye afite umuntu amuteye inda aba- bakorana n'agahanga noneho a- aramwihakana nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana abana na- na mama wanjye we aranyakira ariko noneho mama maze gukura mama arambwira ati yewe ndashaka nimara kwi- kwiga amashuri yawe nza- nda- hari icyo nshaka kuzakubwira ndangije uwa gatandatu pirimeri ajya kumunyereka yakoraga ari mu mujyi niwe wari uhagarariye music fabric yitwa uwimana jean yakoraga muri music fabric niba ruyihagarariye ariko uko yakoraga buri munsi ukabona ntashaka kubakura nanjye niyo nabaga mushyira urwandiko ndabyuka ha- mbere y'intambara muri mirongo icyenda na gatatu na- na- nagiye nk'inshuro ebyiri eh, aka- akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga igihumbi n'ijana ngerekeye mu mahanga nkataha rajya mbonye ariko nyuma y'intambara irangiye sinzi ko umuntu yambwiye ati hano ku muhima hari ahantu eh, uwimana aje akora ariko we ntabwo umuntu yari azi ibya- ibyanjye nawe tubagira amategeko yo kujya kumureba njyawe ndamureba ndamusuhuza turicarana turaganira ndabaza se ko mfite umubyeyi witwa mama yitwa tabu beatrice ko yambwiye ko ari we papa birashoboka aranyihagarara nsiga ati ntabwo ndi papa wawe ndabaza se ko yambwiye ko mwakoranaga ahantu kariho muteye inda nshobora n'avuyemo njyewe mwamfasha mukambwira niba muri ababyeyi banjye kuko kuko nta mubyeyi mfite birambangamira haba muzajya mubaze neza ashobora kuba yaribeshye rero icyo nshaka kumenya umunsi wenda wenda yongeye kunyumva ashobora kuba yari afite ubutu- umutima cy'umuntu aka- akanyemera akamenya ko byibuze ari data akamenya ngo amaraso yanjye ari ahangaha akamenya niba hari barumuna banjye cyangwa hari bakuru banjye niba hari bashiki banjye bandi bahari nkabasubiza nta n'ikindi nkeneye pe ni uko hari ahandi hari ufite isoko cyangwa afite aho mvuka kuko kugeza ubu ngubu imigirayiro nta kintu nzi
mbanze nshimire mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwirira igihe eh, yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya Mm.
ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so uwo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe na mba Eh, urumva yari afite reserisiyo uri inyuma ya reserisiyo yaba- yabaga yamwicaye mu nzu y'ibirahure we- we- uwinjiraga aramubonaga noneho abakobwa bo ba- ba- ba- bakora bakora kuri reserisiyo bakaba bamusha ubutumwa we ntabwo yigeze atuma ninjira ngo musuhuze niyo wareberaga muri ibyo birahure ntabwo wabonagamo ijisho risa naho rireba n'ubwuzu uwo mwana byari fime byari fime sinigeze mubona Mm. cyakora ndahantu nigeze kumubona hari igihe yari afite imodoka ya pejo ndibaza ari turafasenke yari yashyizeho cya gishushanyo cya music fabric urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga ngo namubonye namunshigiye none se ko umaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye yego kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko u- u- ubona ari iki atinyara hari ibintu ushaka kumwaka ni ukuri kw'imana ntacyo pe ku myaka mfite mirongo ine n'ine yanjye yibeshejeho Mm.
ni ukugira ngo menye aho nkomoka nkamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye nkabasuhuza bakamenya nanjye nkamenya nta n'ikintu nkeneye rwose nta mitungo nkeneye nta habe na mba byibuze umuntu akumva ko afite orojinarite iri ahangaha kuko se- biravunnye biravunanye kubyakira ubundi n'icyamuhe motivasiyo kuko yo kukwandikira yego Eh, abana barabyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijemo nshuka noneho baranyicara barambaza ngo ariko se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo twereke papa wawe ukuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numva ngize agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye nta- nta- ntashidikanya ntazi niba ari we cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye mbuhuke n'abana babwire ati dore noneho nguriya sogokuru wanjye kandi ukuri ko imana imana izajya ikomeza iguha umugisha njyewe ntabwo mbona uko buriya ngubu ndumva nubeza nasheshe nubeza kubera ukuntu Mm.
sinzi uwajya ahandi namubonye ahari nongere ngushimire wowe Oya, ni yo shimwe.
yakaremye diyedone kuba warihanganye maze igihe kirekire eh, utegereje eh, none tukaba tuvuganye Ah, murakoze cyane ahubwo rwose ahubwo mwebwe imana ibashe- ibafashe ibahe umugisha utagabanyije urakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka makumyabiri n'itandatu umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka itatu n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu cyahoze cyitwa zayire ni mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'itandatu i masisi niho inkuru ya ayisha muhongerwa itangirira ashaka be inkuru yari amaze imyaka makumyabiri n'itanu abitse mu mutima ari mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyarugenge akagari ka biryogo umudugudu wa biryogo Eh, ndifuza ko mwamfasha gushakisha hakizimana eleyazari na hakizimana jideo abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki ni bande muhuriye ku ki hakizimana eleyazari yari umugabo wanjye hakizimana jideo ni umwana wanjye mwatandukaniye hehe byagenze gute twatandukaniye i masisi ubwo hari mu buhe mwaka hari muri mirongo icyenda na gatandatu mu kwa cumi na kumwe ku itariki cumi n'eshanu niba wibuka neza mutandukana byagenze gute mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha twibutse ko byagenze kugira ngo niba bakumva bi- bibuke ko ari wowe ubashakisha twari kumwe rero icyo gihe barandasa ndagwa bari- bo barakomeza hanyuma wavuye i masisi ugana he waganye iburasirazuba cyangwa wagiye iburengerazuba navuye i masisi nkomeza za warikare mm, ngera ahi- ahitwa za shabunda shabunda ndaharenga ngera za mandaka mm, tu- tuburana gutya hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva masisi wari kare shabunda bandaka ntaho wigeze umenya akanunu k'umuhungu wawe hakizimana Gedeon ndetse n'umugabo wawe hakizimana Eliezer ntawugize akubwira ko yabarabutswe bagenda keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma mbabajije barambwira ngo sinahagera nkomeza ngiye kugenda ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma ukavuga uti aha simparengane hehe Na- nageze kuri kongo nyine ndahagarara nari maze kuruha wari umaze kuruha ubwo se icyo gihe ha- hari undi mwana mwari kumwe ko ejedowo yari yajyanye na se hari undi mwana mwari kumwe wowe nari kumwe n'abana ba- n'abana babiri b'abakobwa umwe u- njya kugaruka yapfiriyeho tugeze aho ngaho ku- ku- kuri kongo nyine Oh, komera uwitwaga umwari fayisa hanyuma asigarana na hakizimana joseline joseline se we waramutahanye ashwi Mm.
nawe baje kuturasa aho turatandukana naje njyenyine muratandukana usiga joseline inyuma usigana nyakwigendera inyuma usiga eliezer usiga na gedewo umugabo wawe n'umuhungu wawe urataha mu rwanda Eh, ubu se nta gakuru ka joseline ufite joseline hashize umwaka n'amezi icyenda baramunzaniye baramukuzaniye ubu muri kumwe turi kumwe
muri iyi myaka yose ishize wigeze wongera kureba uko watabaza uko washakisha uko wamenya amakuru ya hakizimana gedeon na hakizimana eliezer umugabo wawe hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguha itangazo Ura- rizaca icyo gihe gedeon yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka itatu n'amezi atandatu mu rwanda mwari mutuye he kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twaramubonye tugeze aha n'aha turamwibuka ari aha n'aha mu rwanda twari dutuye i kabuga muri komine rubungo niba umugabo wawe akumva birumvikana ko hari amakuru mufite ushaka kumuha hari uko umaze imyaka makumyabiri n'itandatu mutandukanye utazi amakuru ye niba kumva muri kano kanya madamu ayisha muhongerwa n'iki wumva ushaka kumubwira aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa na- n'umugabo wa mushiki we akaba yarapfuye nanjye mama wanjye akaba yarapfuye na papa wanjye akaba yarapfuye oh komera ihangane mu Rwa- mu rwanda nkaba ndi kumwe na hakizimana joseline ari umumama umaze kubyara kabiri n'abana babiri Mm.
kumera ni byiza ubwo ushoboye ku- kubivuga burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima ntubashe kubivuga ntugire ubibwira uka- ugahora wumva hari ikintu kikuremereye burya iyo ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza biraruhura ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo ayisha muhongerwa ndagushimye cyane ndagukomeje eh, kandi nkwifurije kugira amahoro yego uwiteka akomeza kuguha umugisha rwose nta kuwutagize azaguhendere muri iyi si kandi azaguhendere no mu ijoro murakoze cyane urakoze nawe
agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo jean marie vianney mundanikure ashakisha umwana yarokoye amuvanye mu mirambo mu muhima wa kigali mu batarashoboye kumva iyo mpuruza y'ineza mbashyiriyeho agace k'iryo tangazo namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru y'abahungiye hariya ku muhima witwa Josiane ariko we musaza we ngo yamujyanye hari niba atari i Burayi ari mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi nabavanye mu mirambo bamwe bamaze kwicara ku muhima munsi yo kuri minikura niho bari bari hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki ninde wagufashije kubamara impumu yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari nyirasenge ubu- ufitanye isano na se wakoraga kuri ku izamu ryo kuri sa- ryo kuri chk hariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu wigeze gukora kwa muganga ariko we yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka bose mbyumva nshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi ubwo urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose mbageza se hashika bashyikiriza uwo nyirasenge wa se arambwira ati imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratashye ngeze mu rugo nanjye kumwima nsubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe ahita akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye muri iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise ntunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye se wabo witwa Louis kamanzi rugigana utuye muri canada nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa jean marie vianney mu ndanikure wifuza kumenya amakuru ya yene kamanzi nsengiyumva uba muri canada ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu ati turashimira imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane yampaye amakuru y'umwana we yambwira ko koko bagiye mu rwanda kandi bagashaka kubonana na jean marie vianney mu nda nikure ariko bakamubura ati nta nimero ye nzamwihamagarira tuganire narabikoze rwikamanji rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho iyi nkuru nziza uwagombaga kuyibwirwa bwa mbere ni jean marie vianney mu ni kure naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire
wiyaro wiyaro jean marie vianney mu ni kure yego ni venusi yego ni venusi nshimiyimana hano ku ijwi rya amerika amakuru mu rwanda amakuru yari meza turaho turi kubona akavura dutangiye gutangira guhinga turi hafi kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga ni byiza cyane nari nguhamagaye nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro agasaro kaburaga ubushize wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri mirongo cyenda na kane eme nsengiyumva wifuza kumenya amakuru ye nagira ngo nkubwire yuko nsengiyumva ariho ameze neza ari muri Canada uko abikekaga umuryango we wambwiye ko ameze neza se wamureze se wabamureje yambwiye ati ariho ameze neza ubwire jean marie vianney munda ni kure nzihamagarira ati umubwire ko umubwire ko uwo mwana ameze neza yabaye umugabo ati ari aho arakomeye ngubwo ubwo butuma nari ngufitiye yebaho we imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane mwarakoze mwarakoze rwose imana ibaha umugisha yo ni igitangaza hari ni nko kuzuka kongera kuzuka ubwa kabiri kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga ndishimye cyane ubu ndanezerewe koko ijwi ry'amerika muri mudatengwa ahantu hose murahagerayo ni ibyishimo ni ibyishimo ndishimye cyane pe umutima wanjye uratuje cyane ni byiza cyane ikindi ise wamureze se wamureze yambwiye ni uko nk'uko abivugaga baje mu rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze umwana agusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimira igikorwa wakoze ariko bambwiye ko batashoboye kukubona ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwibwirira inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho hari ibindi byinshi muzaganira ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe barayibuka venusi rwose ni igitangaza ukoze imana izabiguhembere ntabwo tuzi niba bari abatanga ngo turi nobel pe bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima ukongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa ni ijwi ry'amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera ku bo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye nkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'uwo mwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose nawe urakoze uvuze bagenzi banjye dukorana hano ku ijwi ry'amerika no mu kiganiro agasaro kaburaga isa tubasumba uri aho ngaho i kigali niwe watugejejeho amakuru yawe n'icyifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha uh, umwanya hanyuma uhure na nsengiyumva eme rwose nawe abishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na imana ijya imwongera mu kazi ke kandi imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza wagira ngo mwaje gufasha rega yezu no guhuza abantu n'abandi umusaza umwe bita simeyoni niwe wabunye ngo bamuzana yezu umuheka arashimira imana nanjye ndashimye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo bose ndababwira nahora naga igishyikamo arashikagurika ndota nota nabonye me uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'imana data uri mu ijoro urakoze cyane ngaho ukomeze ugira ibyishimo witegure kuzakira eme azagaruka mu rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nongeye kukwifuriza amahoro y'imana namwe rwose murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nk'aya Aime Kamanzi nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu bugesera yitwa nyiramugwera yari afite imyaka cumi n'ibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine arererwa i kigali n'uwahamuvanye waje kumujyana muri canada umuvandimwe we warokotse witwa nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure ava muri sake mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda aza i kigali ashaka ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga naramuhamagaye turaganira wi amakuru yanyu
ni meza ni nyirabikorwa solange tuvugana Eh, amakuru yanyu mumeze mute mu rwanda amakuru ni meza nahoze nkurikira agasaro kabuze ndagushakisha ndyo za kigali mbaza nimero ndaheba nuko birangira ngiye ku kuri facebook eh, mbona ifoto sinzi ukuntu twakwandikiye kuri interineti none ngize ushaba ndakubonye pe imana iguha umugisha mbere ya byose wagombye kujya kunshaka i kigali
nagiye i kigali n'urutanu bita isake isake ya kibungo
iyi isake ya kibungo
Yo. warakubititse urwo rugendo rwose nararukoze kabisa kuzakubona nako bimazaga nkurikirana agasaro kabuze umva nkabura amahoro ndavuga nteko mana yo mu ijuru umuntu nzamubona nteko ariko gusa imana iguha umugisha ubwo ubwitange ukora kabisa Mm. none rero urambonye tuganire mbwira ah, bimeze gute twagufasha iki
Eh, ikintu nashaka ko mumfasha Mm.
mfite mukuru wanjye mu ntambara icyenda kane niwe mukuru iwacu bamwitaga nyiramugwera Mhm.
njye nari umwana muto iwacu yego intambara yaje kuba bageze mu bugesera aza baje kumutwara aba- haguye abantu benshi nyine ngo bamukura mu mirambo ariko ubwo ni abantu bari bari kumwe babitubwiye yego A- arangije ajya ajya kuba i kigali ngo ni umuntu w'umumama yabaga aho ariko ntabwo batubwiye izina nabo ntabwo bari bamuzi Mhm.
amajije kuba i kigali yatanze itangazo muri kuruwa ruje yego
asaba ngo nimba hari umuntu w'iwacu waba warasigaye ngo yabimumenyesha noneho nawe aka- tukagira akareba nimba hari umuntu waba usigaye nawe akaza ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza ababyeyi bacu bose bari barapfuye yaba mama yaba na papa Mm.
nuko hashize igihe ubwo ngeze mu wa gatandatu pirimeri nibwo abantu baje baratubwira ubwo ntabwo twumvaga iradiyo baratubwira ati wa mwana wanyu yongeye atanga itangazo avuga ko ari muri canada Mhm.
wagize umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyesha Mm.
ubwo rero nari umwana ntagikurikirana mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urusha undi imyaka ibiri ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye agasaro kabuze nagize ikintu mu mutima ndabana inandi wagushakisha nkareba ko waza nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose ni nanjye wenda ko wamunshakira kuko kuva ubwo nta- nta kandi kanunu twari twamenya nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira nk'uko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho yego Ah, unyemerere nkubaze utubazo dukeya mpereye ku byo umbwiye Ah, nyiramugwera yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane
muri mirongo icyenda na kane yigaga mu wa gatandatu pirimeri urumva ubwo yari nko mu myaka cumi cumi n'ibiri n'itatu gutyo cumi n'ibiri irindi zina rye rikaba irihe
bamwitaga mu kahaguma rusake kamembo yari atarabatizwa yari atarabatizwa iryo rindi ni irihe yari ataba nyiramugwera mu kahaguma ruseke Mhm.
Mhm.
ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye yarigeze amubwira ko bamwitaga mukahaguma ruseke mukahaguma nyiramugwera ruseke nyiramugwera icyo yego gihe yabimenye
yabimenya rwose ikindi nshaka kukubaza Eh.
iryo tangazo ryahise ryahise ryari mu wuhe mwaka ni hagati ya mirongo icyenda na gatandatu n'ibihumbi bibiri gerageza kwibuka
itangazo arinyuzaho a- avuga ko ari muri canada ni nko muri ni- ni miro- muri mirongo icyenda na karindwi n'umunani icyenda n'umunani kuko icyenda gatandatu icyenda gatandatu yari akiri i kigali ngo yigaga pirimeri abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye
none se mwigeze mumenya mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza uwamukuye mu mirambo ukamurera
oya yahakuwe n'umusirikare ngo umusirikare aragenda amuha umugore we noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri canada umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada
w'umunyarwanda rwose ngo bari bavuye mu rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri canada
uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare ibyo ngibyo ntabwo mbizi kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe ndakubaza aya magambo yose kubera ko iyo utangiye eh, iyo uvuze igisirikare cy'u rwanda ni kimwe iyo uvuze umusirikare w'u rwanda woherejwe muri canada ntabwo ntabwo baba ari benshi boherejwe muri canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye eh, bwangu Ah, kuva icyo gihe kugeza magingo aya nta handi handi wongeye ushakira ah, amakuru ya mukuru wawe
oya nta handi hantu nigeze nshakira amakuru kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira kiriyosite yo kugira ngo mushakishe ariko yatanze amatangazo kuri kuruwa ruje akiri i kigali arongera ageze muri canada arongera atanga irindi tangazo urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukiri abana cyane
yego niba ari muri canada niba akiriho n'ahandi yaba ari hose nta kabuza tuzamenya ah, aho ari tuzamushakisha abantu bo muri croix rouge i kigali dufite uko dukorana dufite uko duhanahana amakuru nabo nzabegera mbabaze mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe Ah, nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo birumvikana ah, kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye eh, muri bake iwanyu ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byibuze tu dufatane mu mugongo Um, birumvikana hashize igihe kirekire eh, umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba akiriho akaba akumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka cumi n'ibiri ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba akumva eh, ni iki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa mu- two tuvukana kwa mama na- n'abandi bana tuvukana kwa papa ba- bahasigaye babiri ni ukuri imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashima izina ry'imana kuko igihe kimajije ni ki- ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazongera ikaduhuza solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategeza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngukomeza ndizera ko eh, uyu mukuru wawe eh, niba akiriho ah, abantu benshi bazamva iri tangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwangu kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije eh, amahoro y'imana imana iguha umugisha rwose urakoze cyane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka itandatu atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itandatu kuri goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu w'imyaka itandatu bageze hakurya baraburana uwo umwana yararongotanye atorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo aya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu rwanda maison shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa olivier muhire nyagahene bamwitaga mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na richard nije imbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa maison shalom ari i kigali mu rwanda ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane venisite none ayo makuru y'uwo mwana olivier muhire pagasi mwayabonye gute mwayamenye mute
amakuru y'uwo mwana yitwa olivier muhire izina rindi ry'ikinyarwanda mbona ari nyagahene iryo n'iritazirano mpagasi twayamenye tuyahawe na bagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe inuka rikorera igoma Eh, naryo ryatanguye umupfasoni maragarita barankitse yatanguje maison shalom abigizemo uruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye Eh, rero baduhaye amakuru y'uko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu mu kwezi k'umunani Eh, hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera eh, ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero eh, dufadikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije eh, ijwi rya amerika mudufashe kugira ngo eh, turabe ko uyu olivier yosubira mu muryango kuko eh, mu byo dukora eh, turashaka cyane yuko umwana wese yokurira mu muryango aka- akabona urukundo kuko ni- ni- niwo niwo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukurana iteka none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko olivier muhire nyagahene pagasi yageze kuri gomate Mm, olivier yoba yavuye aho yari asanzwe atuye eh, aho yari asanzwe aba ari eh, mu i rubavu ahahoze hitwa gisenyi aho bita i musale Eh, aj- ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri petite bariyeri eh, ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo i goma noneho bamaze kurengana iyo bariyeri olivier nta ntiyasubiye kubona papa wiwe bwinga atamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa pami mu kifaransa porogaramu d'appui à la lutte contre la misère iyo nayo niyo yahereje mushikiriza ishyirahamwe inuka itariki umunani z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu nguko uko byageze muri inuka nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we ntabwo yigeze amushaka ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo
kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya y'uko umubyeyi we yuba yaragaragaje kumushaka kuko natwe bakitubwira amakuru ya olivier hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye imana hariya i rubavu tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko olivier yabona ababyeyi be ariko batubwiye ko atamakuru bigeze babona kandi n'abamufite muri inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa olivier yigeze amushakisha Richard nije imbere y'umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa mezo shalom ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ufasha inuka kubona ababyeyi ba olivier muhire nyagahema urakoze cyane venisite kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo olivier asubire kubona umuryango wiwe twizera yuko ku bufatanye namwe olivier agiye gusubirana ibyishimo byo kubana n'ababyeyi reka mbere n'abavukanyi urakoze cyane
agasaro kaburaga
nahamagaye kuri goma aho olivier muhire arererwa turivuganira mu myaka itandatu hamaze ikinyarwanda cye n'igike ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka ni umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be babyeyi mutuye muri gasabo na kigali kimwe n'abatuye muri rubavu uwaba yaraburiye umwana we kuri goma mu mwaka wa bibiri na cumi n'itandatu umwana witwa olivier muhire nyagahene bakundaga kwita mupagasi uwo mwana ni uwawe tabara aragushaka umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuwuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti ubucuti hagati y'abana b'abakobwa babiri umurundikazi inamahoro claudette n'umunyarwandakazi cyamazima goreti bamenyaniye mu mahanga muri uganda baba pfampe inshuti magara iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo baseka ntibagere rutangira hashize imyaka cumi n'itatu cyamazima utuye i kigali nta makuru ya inamahoro afite ashakisha inamahoro korodesi bakundaga kumwita mama ema akagira n'undi mwana witwaga mugisha yari atuye mu gihugu cy'ubugande ahantu haruguru y'isoko aho bitaga amasajya niho muherukanye ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkasanga ifitwe n'abandi bantu ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze mumufashe rero mukamumbonera rwose byashimisha cyane mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse mwatandukanye ryari imyaka cumi n'itatu rwose irashize kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana ntabwo twongeye kuvugana mpamagara nomero ye ikitabwa n'abandi bantu bakambwira ko atari none se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande
n'amahoro korodesi yari umurundi kazi yego nanjye ndi umunyarwanda ariko aho ngaho mu gihugu cy'ubugande twarabanye yari inshuti yanjye cyane cyane cyane ku buryo kuba nta makuru yo nzi rwose birampangayikishije ku buryo utekereza ko ashobora kuba hari ikibazo yagize cyangwa se ni ukuvuga uti kuba tutavugana ni ibintu bimva bimbangamiye mu mibereho byose ni kimwe wenda ashobora kuba hari ikibazo yagize ariko no kuba nta makuru ye mfite nabyo ni ukuntu mba bimbabaje kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magari uburyo wabanye n'umuntu neza uba ukeneye kumenya amakuru ye kuba mbere twaravuganaga ariko nyuma nomero ye nakongera kuyihamagara nkasanga itariho kandi singire n'indi menya numva ari ibintu bimbabaje rwose aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i kampala wigeze uhagera urahazi Zi- ndahazi masajya ndahazi narahabaye twarahaturanye muri iyo myaka yose yashize ko inzira zagendwaga ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuga uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona urumva ngewe nzi kampala nza mu rwanda Mm.
naje nze gushaka maze kugera mu rwanda rero maze gushaka ntabwo biba byoroshye iyo umuntu yageze mu rugo aba yatangiye kubyara Mm.
kugenda n'abana urugendo rungana kuriya ntabwo ari ibintu biba byoroshye wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti yawe n'amahoro ku buryo yaba umuhuza hari uwo nigeze guhamagara ndanamuhamagara kenshi nkajya mwohereza na mesaje nkamuhamagara ntiwagiye ukamunshakira ariko akambwira we ngo yarahimutse uwari ubashije kumumenya wari umuzi nanjye muzi akambwira ngo wowe ya- uwo muntu we yarimutse yagiye gutura ahandi hantu noneho numva arashaka kubigiramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo bahaguruke ajye kumwishakira aha nta kintu bikeneza ko ayo mafaranga yenda ko yamwoherereza koko yari kujyayo nta kuntu hagize naragerageje rwose aho ari hose ni iki cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu mm, mwakundaga kuganira n'iki mwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko eh, hari umuntu witwa cyamazima gore tumushaka n'izina ryanjye byonyine bimenye ahita abyibuka izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibi bihe twabayemo ni byinshi iyo yaba ari umugorete gusa byonyine yahita abyibuka kuko wenda cya mazima ntabwo twakundaga kurikoresha ariko gorete nibyo yari azi cyane nibyo yakundaga kumpamagara akandi kantu gashekeje yego eh, na- korodete yigeze kujya acuruza amagi Mhm.
noneho rimwe araza kumpamagara ambwira ati ngiye kujya mu amagi kandi hari mu ijoro Mm.
ati bambwiye ko bashaka ku- ko bageraho vuba Mhm.
ati wamperekeza nta kibazo reka ngo werekeze turagenda kubera ko ari inzira ntari imenyereye mu kugaruka Mm.
nsimbuka umu- ngo ahantu mu mukingo ariko sinavugira hasi Uhora.
ndiruka ndiruka niruka nk'ibimetero nk'icumi Niyo- nk'icyo- nk'ibimetero icumi rwose ndabyirukanka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa Mm.
korodete yarasetse araseka nubwo ari kuri radiyo nubwo ari kuri radiyo ndabivuga yego yarasetse amajyari yiko yakubita hasi Mhm.
araseka arinyarira Mm.
umva ndabivuze nubwo ari kuri radiyo rwose ariko Yego.
ako kantu ntabwo yakibagirwaga Mm.
noneho we akambwira ati njye mbonye wiruka nkagira ngo hari ikikwirukanye ukuguru kwanga kugera hasi kwanze kugera hasi noneho ngewe mpamyaho ndiruka wumva rodete twarabanye cyane yari inshuti yanjye yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose birumvikana nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro agasaro kaburaga ndizera ko nawe uzakabona murakoze cyane imana bari mu gihe
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimire mwese abo mu bubirigi no mu rwanda ndetse no muri canada mwadufashije kugera kuri eme kamanzi nsengiyumva nshimire abo mu mujyi wa anverse mu bubirigi n'i kigali mu rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri dr kaberuka jean bosco nshimire ubuyobozi bw'ikigo maison shalom mu rwanda kimwe n'ubwa inuka kuri goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo mwaduhuje na olivier muhire nyagahene mwana w'imyaka cumi n'itatu umaze itandatu watandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega amatwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'iwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka mwari kumwe na veniste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika family